iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni murisanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema tubibutse ko mukurikira ijwi ry- abo mu rwanda mukurikira ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri abadukurikira kuri interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu urubyiruko rw'abanyafurika rugera kuri magana arindwi rwasoje amahugurwa y'ibyumweru bitandatu rwakoreraga muri za kaminuza zitandukanye muri leta zunze ubumwe za amerika ni muri gahunda ya mandela washington fellowship yatangijwe na perezida barack obama mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe iyi gahunda igamije guha urubyiruko ubushobozi nk'abayobozi b'ejo hazaza no kubafasha kubongerera ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo byugarije umugabane bakomokamo uyu munsi ijwi ry'amerika ryatumiye urubyiruko rw'abarundi n'abanyarwanda bitabiriye iyi gahunda yatangiye yitwa yali cyangwa young african leaders initiative muri za kaminuza rwoherezwamo urwo rubyiruko ruhabwa inyigisho zizarufasha kurushaho kuba umusemburo w'impinduka nziza ku mugabane wa afurika ku nshuro ya mbere ubwo yahuraga n'urubyiruko nyafurika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane uwahoze ayobora amerika barack obama yavuze ko afurika yihagije kandi itekanye ari kimwe mu by'ibanze bizatuma ejo hazaza h'isi haba heza mu kiganiro murisanga turavugana n'abo n'urwo rubyiruko kuri telefoni turi kumwe n'umunyarwanda emmanuel ntivuguruzwa ari muri leta ya minnesota aho yakurikiranaga amasomo muri kaminuza ya minnesota bwana ntivuguruzwa ikaze cyane mu kiganiro murisanga
murakoze cyane mwaramutse neza mwaramutse neza mu rwanda nimwiriwe no mu burundi turi kumwe kandi n'umurundi kazi muganga tania gahama ineza ari mu mujyi wa lincoln aho yakurikiranye amasomo ye muri kaminuza ya nebraska madama gahama ineza ikaze cyane mu kiganiro muri sanga nawe madamu tania uranyumva tania uranyumva tania ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefone ariko muranyumva e, turakumva neza tania wiriwe neza nako mwaramutse neza neza ndabaramukije e, uri muri leta ya Na- nebraska mu mujyi wa lincoln niko bimeze
ego ni amahoro Ni ama- Ndi muri ndi muri leta ya nebraska mu Yego.
mujyi wa lincoln urakoze cyane ukaba waritabiriye ah, amahugurwa muri kaminuza ya nebraska ego me yego urakoze cyane kandi kuba watuboneye umwanya nawe kugira ngo tuganire reka duhere kuri bwana ntivuguruzwa mumaze amezi atandatu nako ibyumweru bitandatu hano muri leta zunze ubumwe za amerika mukurikira inyigisho zitandukanye Ah, ku giti cyawe mbere na mbere ah, mu rwanda usanzwe ukora iki ndabizi ko uri umwe mu bayobozi b'ibanze ah, uri umunyamabanga nshingwabikorwa ah, w'umurenge wa busasamana aho ngaho ni mu ntara y'amajyepfo gerageza utubwire ujya gufata icyemezo cyo gusaba ko wakurikirana aya mahugurwa ya Mandela Washington uh, Fellowship uh, wifuzaga kugera ku ki n'iki wifuzaga ko wakura muri aya mahugurwa
murakoze cyane eh, mbanje eh, kubasuhuza no gusuhuza eh, abanyarwanda bose badukurikiye ndetse n'abarundi ku- nk'uko iki kiganiro kitambuka mu kirundi no mu kinyarwanda Eh, turabasuhuza kandi tubifuriza ibihe byiza Ah, ikindi ni ugukosora ntabwo eh, ntabwo ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa busasama Ni Bweramana, Bweramana.
ni umurenge wa bweramana ah, mu karere ka ruhango eh, ni mu ntara y'amajyepfo nk'uko wari ubivuze Ah, i- i- impamvu ikomeye yatumye ah, nifuza kwitabira ah, aya mahugurwa ni amahugurwa y'ingenzi eh, kuko ah, ni amahugurwa yubaka ah, umuyobozi kandi noneho ah, nk'abayobozi eh, bo mu cyiciro navuga cy'urubyiruko Ah, usanga rimwe na rimwe eh, abanyarwanda ah, ni- ni- ni- nihereho nku- mu- kuko nge ndavuga nk'umuntu eh, ukorera mu rwanda Ah, u rwanda ni igihugu cyiza ni igihugu eh, gifite politiki nziza eh, yo kubaka mbere na mbere eh, ubushobozi bwa muntu eh, mbere y'ibindi byose kugira ngo n'irindi terambere rishoboka ribashe kugerwaho Ah, abanyarwanda rero by'umwihariko urubyiruko eh, rw'abanyarwanda dufite ishyaka ah, ryo gukora ryo ah, ryo- ryo- ryo kugera ku cyerekezo cyiza ah, cy'igihugu cyacu ariko akenshi usanga ah, mu miyoborere hari igihe eh, tuba tudafite cyangwa se urubyiruko rudafite bwa bumenyi buhagije eh, bu- bu- bw'ubushobozi bw'imyubakire navuga ah, y'ubwo bushobozi bwa kiyobozi bu- bu- burushoboza ah, kuyobora ariko noneho ah, rukayoborera muri wa murongo koko uhamye eh, n'amahame eh, ndangamiyoborere niba ariko navuga Mm.
rero ku bwanjye numvaga ko ah, aya mahugurwa nk'uko ah, yatangijwe na perezida obama ah, ariko agamije koko kubaka ah, ubushobozi eh, mu rubyiruko kugira ngo urubyiruko rube umusingi w'imiyoborere eh, iyo iyo miyoborere noneho iba ari nayo igena ah, ahazaza h'afurika ahazaza h'ibihugu byo muri afurika hatajegajega ni naryo terambere rirambye rishingiye ku miyoborere myiza ariko nanone yubakiye kuri izo ndangagaciro za kiyobozi urakoze cyane Ah, muganga tania ah, umaze imyaka hafi icumi ukorana ah, n'imiryango itandukanye ah, cyane cyane igamije guteza imbere ubuzima uri umuganga uku- watangije ikigo uzima ah, gihuriwemo n'abaganga mu gihugu cy'u Burundi ahanini kigamije guteza imbere ah, ubuzima bw'abarundi muri rusange wowe ufata icyemezo cyo gusaba ko witabira aya mahugurwa n'icyo wifuzaga gukuramo
murakoze ikintu cya mbere nifuza gukuramo bwari ubumenyi kunga- kungurana ubumenyi n'abandi banyafurika ndizera yuko ibibazo dushobora kuba duhura nabyo mu burundi dushobora kuba tutabyisangije dushobora kuba tubisangije n'abandi bava muri afurika rero guhurira hamwe n'abandi na- n'ubundi rwaruka bakora ibintu bitandukanye mu gihugu iwabo nizera yuko ari uburyo bwo kungurana ubumenyi bwo gusangiza bwo gusangiza ibyiyumviro kugira ngo dushobore gutorera inyishu hamwe kugira ngo nashobora gutaha muhira nzoshobore kubyigiraho nshobore kubyubakiraho nanjye nshobore gutorera inyishu ibibazo bishobora kuba biri mu gisata cy'amagara meza mu burundi icya kabiri cyari kwigira ku ku mibereho y'abanyamerika no ku no ku byo basanzwe bazi kugira ngo dushobore kubyigiraho dushobore kuraba ibikunda muri afurika kandi natwe dushobore kuzana ubumenyi bwacu hano
urakoze cyane tania hanyuma nyuma ya- y'ibi byumweru bitandatu ah, ibyo wifuzaga kuba ah, wakwiga cyangwa se wasangira n'abandi mwahuye hano muri leta zunze ubumwe za amerika cyane cyane muri iyo leta ya nebraska wibaza ko wabigezeho
egome cyane narabigezeho kuko iyo tuje ngaha tuba turi mu migwi itandukanye hariho abakorera mu by'amagara meza nk'uko wanje hariho abakora mu byo kumenyekanisha amakuru hariho abakora mu by'intwaro nziza no mu bindi byinshi iyo rero duhuriye hamwe mu nyigisho duhabwa turahura hamwe tukagirana inama tukiga tukabajyana ibibazo kugira ngo turusheho gutorera inyishu hamwe ikirushirizaho ni uko iyo tuvuye ngaha ntibabihereye ngaho yamara tuja mu mugwi muniniya y'abanyafurika urwaruka rw'abanyafurika bamaze kuza muri uno mugambi wa mandela washington fellowship aho hariho urubuga mubandanya mwigiraho mubandanye mushiramwo imigambi mushiramwo imigambi mubandanye mwungurana ubwenge ico rero akaba ari ikintu kinini kuri jewe ubu unye aho isi igeze ku- ku- ku- kunwana n'abandi ni ikintu gikomeye kwigira hamwe n'abandi ni ikintu gikomeye yaba abo muri kumwe mu gihugu iwanyu yaba muri afurika ndetse no ku isi yose
urakoze cyane Ah, emmanuel ntivuguruzwa ah, muri magana arindwi batoranijwe ku bantu ibihumbi hafi cumi na bitatu by'urubyiruko rutuye ha- muri afurika iri hasi y'ubutayu bwa sahara Ah, tania avuze ko hari byinshi yakuye muri ibi byumweru bitandatu nkawe nk'umuntu ah, watoranijwe muri abo magana arindwi ah, mu bantu ibihumbi cumi na bitandatu byose ni ukuvuga ko hari abantu benshi bari bafite inyota yo kuza muri iyi gahunda ibyo wifuzaga kugeraho muri ibi byumweru bitandatu ah, watubwira niba wara- warabigezeho
Ah, mura- murakoze cyane Eh, numva ah, numva narabigezeho kubera ko ah, nk'uko nabivuze ah, ah, aya ni amahugurwa ah, cyangwa se ni ihuriro ah, ryubaka ubumenyi Eh, ariko noneho muri kwa kubaka ubumenyi eh, ur- urumva hatoranywa n'ubundi na na- na- n'abo- na- na- ni abantu basanzwe baharanira cyangwa se bari mu ah, mu miyoborere cyangwa ba- ba- bakora ibyo bikorwa bitandukanye umuntu yavuga rero ah, ku bwanjye numva eh, eh, eh, inyota nari mfite eh, cyangwa se inzozi nari mfite nazigezeho icya mbere harimo kwa kubaka ubumenyi nk'uko navugaga ubumenyi ah, ah, ni ukongera ubu- kongera kubaka ubumenyi kuko n'ubundi urumva hari hari ubumenyi buba u- u- umuntu aba asanganywe afite ibyo yize ibyo yanyuzemo ibyo yakoze eh, ubwo bunararibonye mbere na mbere buba buhari ariko noneho ah, mu guhura mu guhurira hano nk'uko ah, ah, i- iyi iyi gahunda yubatse harimo harimo harimo kuronka ubwo bumenyi ariko nanone eh, harimo no gusangira ubumenyi eh, wenda mu cyongereza bakoresha uburyo bwiza bwa exchange ubwo buryo bwo gusangira ubumenyi rero ah, bunatuma ah, muri kwa kwiga ah, ubu- ubundi kwiga ni ukwigana kwiga ni ukwigana ah, hari ibyiza abantu Ah, abanyamerika bakora ariko nk'uko u- ubyumva duhuye turi abanyafurika magana arindwi muri kaminuza tu- ah, turimo ah, turi abanyafurika makumyabiri na bane baturuka mu bihugu cumi na bitanu buri gihugu cyose gifite umwihariko abanyafurika natwe u- u- ubwacu usanga natwe ubwacu twigiranyeho hari byinshi usanga ah, dushobora kwigiranaho eh, ku buryo muri kwa kwiga ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwicara mu ishuri ngo wige eh, nku- nku- nku- nk'umwana mutoya ahubwo ah, muri uko kwiga uko uganira n'abantu uko uvugana n'abantu u- ubwo bunararibonye buhanahana ubumenyi eh, bunatuma muri bya bindi dukora ah, iwacu Eh, u- u- dufate urugero Mu- mu- muri uko kwiga harimo no kwiga ah, uburyo ibyiza by'iwanyu ah, bishobora kuba umusemburo eh, w'impinduka nziza zi- zi- zishobora kugera ku ku isi yose eh, ariko duhereye no muri afurika mu buryo bw'umwihariko reka nguhe urugero Ah, uzi ko ikibazo cy'ubuzima ni ikibazo gihangayikishije isi yose muri rusange ndetse kiza mu by'imbere Ah, aba- aba- abatuye isi benshi ntabwo babasha kugera kuri serivisi z'ubuvuzi ariko muri kwa kwiga no ku- no- no kureba uko isi ihagaze kumenya ngo ahandi bakora gute kumenya ngo eh, i- i- ibyiza dufite dushobora kwereka abandi natwe dushobora ku- kubaho urugero naguha urugero rwa mituwere do sante mu rwanda Ah, ni gahunda y'ubwisungane mu kwivuza Ah, iyo ugiye kureba mu- mu- mu byo twase- twa- twize tu- tu- twagiye tuganira ku ku ngingo zitandukanye ariko usanga ikibazo cyo kugira ngo abatuye isi babashe kugera kuri serivisi z'ubuvuzi kiracyari ingorabahizi mu gihe mu rwanda buri muturage wese uhereye kuri wa wundi ufite ubushobozi buciriritse kugera kuri wa wundi wishoboye umunyarwanda wese abasha ah, kugera kuri serivisi z'ubuvuzi binyuze muri gahunda y'ubwisungane mu kwivuza izwi nka mituwere do sante nkuru ni urugero ah, ah, abo twari kumwe twagiye tugaragaza tugaragaza ngo birashoboka abatuye isi mu gihe eh, abantu bafata ingamba abantu bagahaguruka abantu bakabona yuko ubuzima bw'umuntu ndetse na serivisi z'ubuvuzi biri mu burenganzira bw'ibanze bwa muntu kandi ko ahari ubushake bwa politiki nk'uko mu rwanda bimeze ibyo bintu bishoboka kandi bitagoye umuturage ngo bimubere eh, umutwaro uremereye ibyo bintu ni ibintu bishoboka cyane rero nkumva ah, mu- mu byo twabashije eh, cyangwa se mu nzozi nari mfite harimo no kugira ngo umenye ngo muri kwa kwiga muri bwa bumenyi kwa kundi dusanzwe dukora ariko abatuye isi bakora bati hirya no hino Ah, ese ibyo dukora ah, mu murenge wa bweramana ibyo dukora mu karere ka ruhango ibyo dukora mu ntara y'amajyepfo mu rwanda ah, eh, u- u- wabigereranya ute n'ibikorwa ah, ahandi mu bindi bihugu bitandukanye ese muri leta zunze ubumwe za amerika ho bikorwa gute wenda nk'icyo ngicyo urumva eh, hari aho usanga hari ingorane ugasanga wenda n'urugero ntabwo biragerwaho eh, henshi cyane muri afurika ariko nk'abanyafurika benshi twari turi kumwe nk'iyi gahunda ya mituwere do sante tu- tu- tu- tuyisangira wasangaga ari ikintu gikomeye cyane bumva ah, ubona bishimiye ndetse atari abanyafurika gusa ah, kuko urumva tuba turi kumwe na na- na- n'abatandukanye na- u- u- u- bo muri amerika ubwo bumenyi bwo gusangira nk'ukuntu mituwere do sante ikora Urakoze.
usanga ari ikintu gishobora gufasha isi eh, mu bijyanye eh, n'imihindukire y'ubuzima bwa muntu Ura- U- uko kwiga rero no kumenya ngo abandi bakora bate ariko natwe dukora gute ni ayahe masomo dushobora kwiga kugira ngo twongere ibyo dukora birumvikana kuko aha ngaha ni ahantu hateye imbere ni abantu bafite eh, ubushobozi mu bijyanye n'ubukungu bashobora gu- eh, kubaka ibikorwa remezo biremereye ariko noneho iyo mirongo migari kandi ifasha abaturage eh, kwishobora numva ari ikintu gikomeye cyane U- urakoze cyane emmanuel mukanya turaha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika kugira ngo nabo bagire ibyo bababaza ariko mbere y'uko mfungura mikoro ah, ah, tania ah, emmanuel yari akomoje kuri iki- ku kintu kijyanye no guhanahana ubumenyi hagati y'abanyafurika ubwabo atanze zimwe mu ngero z'ibyo ashobora kuba yarakuye mu banyafurika bitabiriye iyi gahunda ariko nawe atanga bimwe mu bisubizo u Rwanda rufite mu kugereza kugerageza gukemura bimwe mu bibazo u Rwanda ruhura nabyo nkawe ah, nk'ikintu cy'ingenzi wavuga ko wakuye muri bagenzi bawe b'abanyafurika cyangwa se wowe icyo wabasangije eh, nk'i- nk'igisubizo kivuye mu Burundi ku bibazo bitandukanye ni nk'iki mbere yuko dufata abakunzi b'ijwi ry'Amerika
kimwe mu bintu ushobora kuba narabasangije ni nk'uku- nk'uruhara rw'urwaruka mu bikorwa bitandukanye jewe igihe mpebya kwiga amashuri y'ubuganga niho nashoboye gutanguza eh, ishyirahamwe ndimwo rya uzima kandi ibintu dukora akaba ari byinshi bitandukanye rero ni umwanya mwiza yo guhanahana ibyiyumviro uko urwaruka mu ngo turimo dushobora gu- gukoresha ubumenyi dufise ubumenyi twaronse mu mashuri cyangwa ubumenyi dusanzwe dusanganye ku bw'ingabire zitandukanye tuba dufise kugira dutorere inyishu ibibazo biba biri mu kibano iwacu tutarinze turarindira izindi nyishu zivuye ku baturongora ariko bigahera no muri no mu ngingo twebwe nyine twigira afurika ifite urwaruka rwinshi abanyafurika benshi baracari batoyi kandi barahangana cyane n'ikibazo cy'uko babura akazi cyangwa bakabura bakagira ibibazo ntibaronke aho bavugira ibibazo byabo nti- ntibyumvigwe ariko iyo umwe wese yigiriye inama y'uko ihinduka ritangura nawe arashobora kuraba umuco ashoboye mu byo ashoboye mu byo afise mu- mu biri imbere yiwe akagira umugambi ntarindire gutangurira ku kintu kininiya ariko ku mugambi umwe wese ashobora kuba afise atangure akora ibyo ashoboye uko iminsi igenda n'uko bigenda bi- bi- bi- bi- biraguka agashobora kuzana impinduka ahereye mu kibano cyiwe gushika no mu ntara rimwe bigakwira no mu gihugu cyose ndetse na afurika n'isi yose mbere y'uko dufata abakunzi b'ijwi rya amerika ah, ndabizi ko benshi ah, bari no mu Burundi uzima ubusanzwe ikora iki Tania?
uzima nk'uko mwanywa yavuze kare ni ishyirahamwe ry'abaganga natanguje hamwe n'abagenzi banje twiganye i- ishuri ry'ubuganga mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani aho dukora mu byo guteza imbere ibintu by'ama- amagara y'abantu tubicishije mu migwi itatu umugwi wa mbere ni ibyo kwigisha ku byerekeye amagara meza cyane cyane ku bibazo byerekeye abakenyezi eh, n'urwaruka aho ni ukuvuga nka kanseri y'ibere kanseri y'igitereko irondoka rijyanye n'amagara meza igice cya kabiri ni byerekeye byo kungurana ubumenyi hagati y'aba- y'abantu bakora mu gisata cy'amagara meza igice cya gatatu ni ibyo guharanira um, ni ibyo guharanira uh, gushikira yuko umuntu wese yoshikira uh, amaserivisi yam- ya- atanga atanga ubuvuzi bimworoheye urakoze cyane muganga tania kuri telefoni dufite abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino bifuza kugira ibitekerezo cyangwa se ibibazo babaza abatumirwa bacu reka duhere kuri louis wiriwe neza
wiriwe neza
uri hehe
ah jendi nitwa louis mba mu kirundo mu burundi ikibazo cyawe
icya mbere banza musuhurize tanya arakumva komeza
Eh, tanya yavuze ngo eh, uko yagiye kwiga uko yagiye ya- uko yagi- yavuze ko ya- yamazeyo indwi zitandatu Mm.
ivyo yari yagiye kwi ivyo yari ya- ya- yari yagiye kwiga yovyigisha urwaruko rw'uburundi ako n'akabazo ka mbere
Mm. aka kabiri hanyuma dusoza aka kabiri aka kabiri Mm.
ni ikihe yosangiza urwaruka rwa afurika
urakoze cyane Eh, ikindi ikindi nomubaza uzima ni iki
urakoze cyane ah, louis kubera ko mu burundi mutadukurikira kuri fm nagira ngo nsabe muri studio babe bakugumijeho Ah, hanyuma ah, tania mu magambo make cyane gerageza usubize ibibazo bya louis
amahoro neza louis ndambaje kuramutsa cyane Amahoro.
ego eh, ego cyane ibyo twize turashobora kubyigisha eh, kimwe i- umu- uno mugambi twiga cyane cyane ibyerekeye kuba imboneza mu kibano ibyo rero turabyiga kandi ntitubyiga nk'uko nk'uko mugenzi wanjye yari yabivuze ntitwiga nk'uko twaba twiga nko mu ishuri ariko cyane cyane ni gusabikanya ariko muri uko gusabikanya hariho byinshi nize kandi nshobora gusangiza abandi nako bimaze ati ishyirahamwe ubuzima ni iki ishyirahamwe ubuzima ni ishyirahamwe ry'abaganga ubuzima ni ijambo risigura ubu- ubuzima mu giswahili eh, ni ni ishyirahamwe ry'abaganga dufasha cyane cyane mu byo kwigisha nk'uko navuze nk'ibyo jewe nkoreramo cyane cyane ni ibyo kwigisha ku byerekeye amagara meza nk'uko navuze turigisha ku byerekeye kanseri y'ibere kanseri y'igitereko ibijyanye n'irondoka bijyanye n'amagara meza ikindi naco notekerera umu- urwaruka rwo- nogira nk'urwaruka rwo muri afurika ni uko wimboneza guhitamwo guhitamwo kuzana impinduka ubu utarindiriye yuko birinda birava hejuru ariko nyine ugahera mu kibano ukavuga ati mbe hano mbaye muri ru- runo rugo mbayemo mu- muri runo rubano rwanjye ni igiki mbona kitariko kiragenda neza ushobora guhindura ihinduka rihera ngaho si impaka rihere hejuru cyane ariko rihinduka cyane cyane guhindura aho mu kibano hariho um- uwuteze kuvuga ati nimba ushaka ihinduka hera kuri wewe ati bihinduka ushaka kubona mu isi icyo nicyo numva nutekerera urwaruka urakoze cyane tania louis nawe mu ntara ya kirundo mu majyaruguru y'uburundi ndagushimiye cyane kuri ibyo bibazo byawe reka dufate na daniel wiriwe neza
neza bwana jeffrey uri hehe daniel
herereye i nyamasheke ruharambuga nk'ibisanzwe ni mu burenganzira bw'igihugu cy'u rwanda ikibazo cyawe
so ndagira ngo mbaze abo ngabo mwadutumiriye muri studio so ndagira mbanze nanabashimira uburyo muba mwatwitayeho tugasobanukirwa tukamenya
urakoze munanshimire uwo mutumirwa rwose jeffrey mfite ikibazo cy'amatsiko nagize Mm.
Ah, nawe ni kabo bashinze iyo gurupe niko nabyita ni nka gurupe mu by'ukuri bo babona itanga umusaruro ungana iki muri rubanda rugufi mu bantu nyine basanzwe batari n'abaganga ese mu by'ukuri umusaruro ubivamo uragaragarira buri wese ikindi mumbariza ni uko mwambariza ese mu by'ukuri nimba izo gahunda ziriho zigezwa hose ziri ku kigero kingana ikigereranije n'urwego bifuza kuba zagezwamo ku bantu bose murakoze bwana jeffrey mutagoma ni edi rwema ntabwo ari mutagoma edi edi oh sori edi oya nta kibazo ibibazo byawe ubibajije taniya
yesi taniya Mm, taniya wa- wagerageza ugasubiza hanyuma emmanuel na- wenda aza kumusaba ko aza kugira icyo asubiza cyane cyane kuri kiriya kibazo cya louis ku ruhande rw'u rwanda icyo uburyo muteganya kuzasangiza izi nyigisho mba mwakuye hano ku rundi rubyiruko rwo mu rwanda ariko taniya banza usubiza icyo kibazo cya ah, Da- daniyeli uri mu rwanda yosubiramo kandi gato hari icyo ntumvise neza daniyeli wagerageza
ya nari mbajije ngo ah, iyo gurupe cyangwa se ubwo ubwo bwivuze bakoze nk'abaganga mu by'ukuri bwaba bugezwa ku kigero gikwiriye n'abandi baganga mu- nk'uko babiteganije ese byaba ari biri ku kigero cya kangahe ikindi nifuza kubaza nabazaga ngo ese mu by'ukuri umusaruro cyangwa intego bari bafite baba barazigezeho nk'uko babyifuzaga murakoze
taniya urabyumvishije arifuza kumenya ah, niba mwarageze ku musaruro ah, w'ibyo mwifuzaga kugeraho hanyuma eh, ya, gerageza ubisubiza muri ubwo buryo.
ego murakoze cyane ego narasetse kuko nari nifuza gushika ko kubera nk'uko nabivuze eh, nku- nku- nk'uko nabivuze nka jenda umuganga ishyirahamwe nkoramo n'iry'ubuganga ariko i- nta gisate na kimwe kikwiye unye nubwo nandi umuganga ndakeneye kumenya nk'ibi- nk'ibintu bijyanye ni- n'iby'ihinduka ry'akarere ndakeneye kumenya n'ibijyanye no ku- no ku- no gutumanika nk'amakuru nk'uko ndi mu byo kwigisha i- i- byerekeye amagara meza nk'uko navuga nk'ibyerekeye communication rero iyo turi ngaha ari duhura n'abantu benshi ibyo byose turabi- turabyiga ko turabyiga ko tukabisangira ubu iyo tu- iyo duhuriye ngaha duhura n'urwaruka rwanonosora ibintu bitandukanye iyo rero turi ko turabyiga tu- turaba ibintu byose byatuma ah, ibyo dukora bishikira abantu benshi bigira impact niniya rero nicyo gituma twiga ibintu bitandukanye Nti- ntitwiga ibyerekeye amagara meza gusa ariko tukiga ibyerekeye gutwara neza tukiga ibyerekeye uko uko uko urwaruka rushobora kuzana impinduka n'ibindi rero narabishyize ko kuko kwabaye umwanya mwiza yo kwigira hamwe kandi wo kwiyumvira ibirengeye no mu kibano cyacu tukiyumvira hamwe nk'ibibazo byerekeye burundi byerekeye afurika byerekeye isi yose tugaheza tugahuriramo kugira turabe mbega n'inyishu izihe dushobora gutorera zizanye n'aho tubaye zihuriye n'aho tubaye Mm. Ha- hanyuma ikindi yifuzaga kumenya muri uyu muryango wanyu wa uzima ese ah, ibyo mwifuzaga kugeraho ah, muwutangiza byo mumaze ku- kubigeraho ku rugero rungana gute Oh, okay. ibyo twifuza kugeraho hariho byinshi tumaze gushika ko nkuko navuze mu mugambi wacu wa mbere twagize harimo kwigisha ibyerekeye kanseri y'ibere mu byo kwigisha ibyerekeye kanseri y'ibere muri ino myaka itatu turamaze kwigisha abantu bashika ibihumbi bitatu ku byerekeye ukuntu umuntu yamenya kanseri y'ibere ariko urugendo ruracyari runini nkuko mubizi ikintu cyerekeye amagara meza ni- ni umugambi munini hariho byinshi tukifuza gushikako hariho byinshi hariho byinshi tukifuza ko twabona impinduka kandi si ibintu dukora mu mwanya muto ariko n'umugambi twifuza yuko twotangura n'abari inyuma yacu bakazo- bakazoshigikira kandi tukifuza no gukorana na benshi kugira bishobore gukwira igihugu cose aho turi rero n'umunsi turashima cyane intambwe tugezeko ariko tukaba dutegereje gushika kuri byinshi birengeye no no mu byo tumaze gukora ubu urakoze cyane hanyuma emmanuel ntivuguruzwa ah, louis yigeze kubaza taniya ku bijyanye n'icyo mukora kugira ngo ubumenyi muhashye ubumenyi mukuye muri leta zunze ubumwe za amerika muri ibi byumweru ah, bitandatu bishize mube mwabisangiza urundi rubyiruko Ah, ahangaha nanakwibutsa ko asoza eh, i- i- gahunda yanyu ah, ambasaderi linda thomas greenfield ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri mu muryango w'abibumbye yavuze ko mwinjiye mu muryango mugari ah, w'abantu bakurikiranye iyi gahunda barenga hafi ibihumbi bitanu kuba mwinjiye muri uyu muryango byo bibamariye iki
Ah, murakoze cyane eh, rwema reka ah, nongere nshimire eh, taniya nanamusuhuza ariko kandi eh, nshimira na louis eh, uri ruharambuga muri nyamasheke abantu ah, nabanje gusuhuzaho mu karere ka ruhango ariko n'abatuye mu karere ka nyamasheke nabo tubasuhuze ahiri ruharambuga na ntendezi n'indi mirenge yose eh, ya ya nyamasheke reka tubasuhuze cyane Ah, mu by'ukuri ah, igikomeye kirimo ni uko ubu bumenyi tutabwicarana twebwe ubwacu ahubwo tubusangira n'abo tubana n'abo dukorana ndetse n'abaturage umunsi ku munsi kubera ko na mbere yo kuza hano twa twakoraga hari ibyo twakoraga kandi n'ubundi turakomeza ibyo twakoraga ariko noneho nk'uko rubu yarabajije wenda nunganiye na taniya nta n'ubwo ari ubu ntabwo ari ubuzima bw'ubuvuzi bwonyine turimo tuvugaho ahubwo ni ubuzima bwa muntu muri rusange iterambere ubukungu uruhare rw'abaturage mu bibakorerwa kuko mu byo twize twaganiriyeho ni ukongera gusesengura ni ukongera gusesengura tukareba imiyoborere buri wese tuba duturutse mu byiciro bitandukanye by'imiyoborere abakora mu nzego za leta murambabarira abakora mu nzego za leta abikorera abakora mu miryango itandukanye itegamiye kuri leta abahanzi abanyabugeni n'ibindi byiciro bitandukanye byose buri wese mu kintu arimo ashobora kuba umuyobozi buri wese mu kintu akora ashobora kugira impinduka cyangwa se ashobora kugaragaza impinduka nakwita iz'igitangaza mu byo akora mu gihe yabihaye agaciro icyo ni cyo kintu numva gikomeye umuntu yavuga noneho tukagaruka rero tukavuga ngo tuzabigeza gute ku bandi ntabwo umuntu umwe nta kintu ashobora kugeraho ni nacyo gikomeye u rwanda rwubatse ya miyoborere imanuka n'ubuyobozi bukegerezwa abaturage muri iyi gahunda yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage cyangwa se desantaralizasiyo ni ukuvuga ngo icyo gihe rero niba hari ubumenyi nungutse bwiyongera ku bwo twari dusanzwe dufite harimo kubusangira na bagenzi bacu ndetse n'abaturage kubera yuko abayobozi buriya n'umuturage ni umuyobozi abayobozi wenda kubera yuko nkora ku rwego runaka nta kintu nshobora kugeraho mu gihe ntafatanyije na bagenzi banjye mu gihe ntafatanyije n'abaturage icyo rero ni ikintu gikomeye cyane ariko nk'uko nk'uko nari mbikomojeho ni ukuvuga ngo muri mu byo twize bikomeye yanongeye kubaza ati mwabigezeho numva numva ku bwanjye intego zanjye nazigezeho harimo gukomeza rwa rugendo rwo kubaka imiyoborere myiza no kuyisigasira aho abantu baharanira yuko iyo mirongo migari ifasha abaturage gutera imbere ifasha abaturage kwivana mu bukene ifasha abaturage guhindura imyumvire kugira ngo umuturage ubwe abe ari we uba ishingiro ry'ibimukorerwa kandi noneho umuturage ubwe abe ari we uba ishingiro ishingiro ryo gutera imbere no kwiyubaka ahangaha mu byo wenda umuntu ashobora kuvuga bikomeye cyane umuntu yabashije kwiga hano nk'uko tani yabivuze ariko ntabwo ari ntabwo ari ukwiga mu buryo navuga bwo kwiga nk'isomo nk'uko wari ubikomojeho ahubwo wenda umuntu yabyita nk'amahugurwa ni uguhugura abantu bakuru kugira ngo bamenye n'iki bakongera muri bya bindi bakoraga muri ibyo ngibyo isi isi ni ngari wenda ni icyo kintu gikomeye nanone umuntu umuntu yiga isi ni ngari ibi bikorwa binini biri ku isi iyi mirongo migari ikomeye cyane iri ku isi dushobora kwishyira gute mu bikorwa dushingiye ku ho dukorera no kubo dukorera ibi ngibi nanone urumva ko ni cya kintu kigaruka ku muturage birumvikana uyu munsi umuturage umuturage w'iruharambuga nk'uko ruwi arimo kubivuga umuturage turi kumwe wenda ni urugero mu cyaro cy'aho dukorera ntabwo ntabwo ari bubyuke wenda kubera yuko umuturage wo muri amerika ashobora kuba ah, aba muri etaje ya ya- ya- ya mirongo itatu mu nzu i- iyi n'iyi ntabwo ari bubyuke ngo asange ari hahandi ariko umuturage wacu arabasha kugera ku buzima bwiza gute bitewe n'aho tuva n'aho tugana U- ura- Iki- ura- ubu ni kigali ariko noneho ah, tugatekereza muri ubwo buryo bwagutse ariko nanone tukazirikana wa muco w'igihugu za ndangagaciro z'igihugu bya bindi bituma koko abantu eh, bakomeza kuba abo bari bo noneho ah, wenda ubwo ndanagaruka kuri cya kindi wari ukomojeho cyo mu gusoza ambasaderi yavuze Ah, mu- muri wa muryango mugari rero twinjiyemo umuryango mugari eh, w'urubyiruko rukomoka mu bihugu bitandukanye bya afurika ariko noneho urubyiruko ubwo rwabaye n'urubyiruko rw'isi muri rusange harimo kwa guhuza harimo kwa kwa, kwa guhuza imbaraga kw'abatuye ibyo bihugu bya afurika ariko hakazamo eh, ni nk'imibanire myiza n'ubwubahane bwubaha umuco eh, umuco wa buri gihugu noneho urwo ruhurirane rw'imiti itandukanye rw'ibikorwa bitandukanye nirwo ruhurirane eh, cyangwa se nibyo birema igikorwa kizima cyangwa se iterambere rihamye n'imiyoborere inoze buri ruhande rwubaha urundi ubwo bwubahane bukarema ah, iterambere eh, rirambye ndetse n'imiyoborere eh, i- ira- myiza ah, ku rwego rwa afurika n'isi muri rusange urakoze cyane ikiganiro ni muri isanga turimo turaganira n'urubyiruko rw'abanyafurika rwitabiriye amahugurwa y'ibyumweru bitandatu rwakoreraga muri za kaminuza zitandukanye muri leta zunze ubumwe za amerika ni muri gahunda ya mandela washington fellowship yatangijwe na perezida barack obama iyi gahunda igamije guha urubyiruko ubushobozi nk'abayobozi b'ejo hazaza no kubafasha kubongerera ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo byugarije umugabane bakomokamo abatumirwa bacu uyu munsi ni bwana emmanuel ntivuguruzwa ari muri leta ya minnesota aho yakurikiranaga amasomo muri kaminuza ya minnesota ubusanzwe mu rwanda bwana emmanuel ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa bweramana mu karere ka ruhango mu ntara y'amajyepfo turi kumwe kandi na muganga tania gahama ineza uyu akaba ari mu mujyi wa lincoln aho yakurikiranye amasomo ye muri kaminuza ya nebraska madama ineza akaba yaranatangije umuryango witwa uzima wita ku buzima mu gihugu cy'u burundi kuri telefoni dufite desire wiriwe neza
niwe neza namwe mumeze gute turi aho uri hehe
ndi bujumbura ikibazo cyawe
aha bwanza ntabwo gushimira radiyo yo yavisemo mu mu bari badomanze benshi batanze nimero Mm, komeza hama ik- ik- eh, hama ikibazo mfite Mm, abo baronka eh, ayo mahugurwa kuko bakoze amahugurwa ku bijyanye n'iyo gahunda yatangujwe na barack obama mm.
Eh, biba buri mwaka
yego biba buri mwaka Bibaye, nyamara biba buri- eh?
biba buri mwaka
Eh, okay hoho barota ayo mahugurwa kubera benshi numvise basanzwe baba muri leta zunze ubumwe za amerika bigenda gute kugira ngo igihugu baba bavuyemo dufate nk'uw'umurundi w'umuganga cyane cyane aba ari we mbazi Ah, bigenda gute kubera kenshi abari muri leta nzi haba Ah, hariho ah, abandi ah, da- Desire, barundi Desire, basanzwe baba mu burundi desirere Ige- eh, uretse ga- uretse ba- gato mbanze ngusobanure neza hanyuma ubone kumubaza ibibazo Ah, iyi gahunda bazanwa muri amerika bakahamara indwi zitandatu ariko ubusanzwe ibikorwa byabo babikorera mu bihugu baturukamo tania yaje avuye mu burundi emmanuel yaje avuye mu rwanda hano muri amerika bahamara indwi zitandatu gusa
Okay.
noneho wabaza Ah, Mm, muragize neza Ah, hama ikibazo icafite utubazo tubiri mm.
Ah, kugira babahitemo dufate nk'igihugu urumva ko carungitse ubu co ko carungitse umunyamubano ngomba kume- barungikwa na guverinema canke baca ahandi ru- iruhande ikindi kigira kabiri kugira babemwo bigenda gute ikindi kigira gatatu bashitse kugira abandi babimenye urumva hagiye umuntu umwe mu gihugu cose kugira abandi babimenye bakora gute
urakoze cyane desire Eh, guma kuri telefoni hanyuma tani yagerageze kugusobanurira uburyo babahitamo kugira ngo baje- baze hano muri leta zunze ubumwe za amerika twagiye tubigarukaho ariko kugira ngo twibutse abakunzi b'ijwi rya amerika cyane cyane nka desire utabisobanukiwe taniya ni gute babahitamo
ndakuramukije neza amahoro Eh, uko tuba duhitamwo i- nk'uko yavuze eh, ano mahugurwa aba rimwe ku mwaka hama muriyandikisha mu kwiyandikisha naho mwiyandikisha mukoresheje eh, imbuga ngurukanabumenyi buri mwaka batanga kwiyandikisha mu kw'icenda urashobora kuja ku, ku mbuga zijanye na- na n'inzerekeye leta zunze ubumwe za amerika hama umuntu akiyandikisha a- ukandika ibyo ukora ukandika ibyo usanzwe ukora mu buzima bwa minsi yose hanyuma abahitamwo bahi- baba basanzwe bari muri amerika hama haba hiyandikishije urwaruka rwinshi barenga ibihumbi mirongo itatu rero bagaheza bagahitamwo ba- ba- bivanye eh, ni- ni- ni- ni- n'ibyo baba bashyize ati ibyo bifuza bahitamo cyane cyane urwaruka busanzwe bakorera eh, mu kibano bazana impinduka mu kibano rero buri bubiri uko icenda barugurura ibyo- uko kubiyandikisha umuntu akaja ku mbu- ku mbuga ngurukanabumenyi agaheza bakiyandikisha ikindi nashaka kugaruka ko nuko twebwe nk'iki turi aba mbere baje muri uno mugwi mu burundi hamaze kuba twebwe turi mu mugwi ugira umunani umwaka ugira umunani hariho aba mbere bagiye buri mwaka rero hariho abaza baragenda nk'uko umwaka wenda yariyandikishije n'uyu mwaka hari abiyandikishije hama iyo iminsi yose hagize a- iyo mm, amahugurwa aheze harabaho igihe bigishanya baka- bakabyigisha cyane cyane mu bigo bija- bi- bi- mu bigo bihe- bihurukira ubuserukizi bwa- bw'abanyamerika mu bihugu tuba turimo bakavuga ko igihe cyo kwiyandikisha kigeze hama umuntu agaheza akiyandikisha akaraba koronka amahirwe yo guhitamwo ariko abahitamwo baba bari ino muri amerika
urakoze cyane Ah, gusa wenda taniya ku ah, batabi- batabimenyereye ah, ni ku nshuro ya munani muza hano aba- abanyafurika baza hano muri amerika ariko mu gihe cya kovide ntago byabaye ahubwo byabaye ku mbuga nguru- ngurukanabumenyi
yego cyane ahubwo mu- mu mwaka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kubera covid yari yatanguye ubwo amwe mahirwa ntiyabaye mu mwaka wa mirongo ibiri mu mwaka uheze eh, yarabaye ariko aba ku mbuga ngurukanabumenyi ubwo rero ama- amahugurwa y'umwaka abaye haheze imyaka itatu atabaza ino muri amerika urakoze cyane kuri telefoni dufite na marcel wiriwe neza
yeho uri hehe
eh, ndi i kigali mu rwanda ikibazo cyawe ndashaka kubaza eh, kabanza nsuhuza abatumirwa bacu by'umwihariko nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa bweramana ni ukuvuga ngo ndashaka kubabaza ikibazo bavuga yuko ari imikoranire yatangijwe na barack obama ndetse na na mandela a- ashingiye kuri mandela nyine hanyuma ko afurika igizwe n'ibihugu birenga mirongo itanu bakaba bavuze ko abahagarariye umugabane wa afurika muri aba magana arindwi ari makumyabiri na bane batoranywa bashingiye ku ki icyo ni icya mbere Ah, ah, buretse Ndetse gatoya haba bure- bure- bure- buretse- buretse gatoya Ah, i- ah, makumyabiri na bane sinzi aho ubikuye aba magana arindwi ah, baba baturutse mu bihugu hafi mirongo ine n'umunani byo muri afurika yo hasi y'ubutayu bwa Afri- bwa sahara
munsi y'ubutayu bwa sahara yego
ubwo uwo mu executive hari ari kubisobanura ashobora kuba numvise nabi nuko bavuze ngo ni makumyabiri na bane baturutse munsi oya Muri aho Afurika yari y'Ubutayu muri bwa kami- Sahara.
muri kaminuza yarimo we Muri- ku giti uwo muri cye kaminuza yarimo yego
ah okay okay murakoze Mm.
hanyuma none gutoranywa batoranywa hashingiwe ku ki kuko urumva uwo w'umurundikazi ni umuganga uyu wo mu rwanda ni executive asha- asanzwe ari umukozi wa leta icyo ni kimwe batoranywa bashingiye ku ki cya kabiri nyuma yo gutoranywa ubuzima bw'ibyo byumweru birindwi baba barimo hirya iyo ngiyo hari ugukenera hoteli hari ugukenera ibyo kurya afite ibindi byo kugera no kugaruka ni leta ibitanga ni amerika nyirizina cyangwa nibo ubwabo babyishakamo
urakoze cyane marcel bwana emmanuel ntivuguruzwa gerageza usubize marcel
Ah, wiriwe neza Ah, na- n'abandi ba- badukurikiye turabashuhuje icya mbere ni ndahera kuri icyo ngicyo warukomojeho ntabwo ntabwo ibihugu biri hano koko ari ari makumyabiri na bine ahubwo navugaga yuko muri kaminuza ndimo kuko urwo rubyiruko rwo mu bihugu bitandukanye bya afurika iyo rumaze gutoranywa rwoherezwa muri kaminuza zitandukanye zo muri amerika mu bijyanye n'ayo mahugurwa atandukanye birumvikane yuko kaminuza nka kaminuza ndimo kaminuza ya minnesota ifite turimo turi abanyafurika makumyabiri na bane nk'uko nigeze kubivuga abari hano turaturuka mu bihugu cumi na bitanu bivuga ngo hari ibindi bihugu bihagarariwe hano muri leta zunze ubumwe za amerika birenga mirongo itatu hafi hafi mirongo itatu na na bitatu na bine na bitanu bidafite abaturage cyangwa se abayobozi babikomokamo bari hano muri minnesota ariko bari mu zindi kaminuza muri leta zitandukanye zigize leta zunze ubumwe za amerika icyo ngicyo wenda nicyo naheraho mvuga ikindi ngira ngo nawe yari akomoje ku kubaza uko abo bantu batoranywa icya mbere ni uko kuba umuyobozi ntabwo ari uko umuntu aba akora mu nzego za leta gusa cyangwa se ari uko afite ikigo gikomeye wenda ahagarariye ahubwo wa muntu ushobora kuba nawe yarakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu rwego rwe ushobora no gusanga ari umuhinzi ntangarugero cyangwa se ari uwikorera ugaragaza ibikorwa ashobora kuba yaragezeho kandi ibyo bikorwa byongerewemo byongerewe agaciro cyangwa se abashije kubona ubumenyi bwo kubyongerera agaciro ubwo ndatanga nk'urugero ibyo bikorwa bikagaragara yuko bishobora kugirira umumaro abatuye isi abatuye icyo gihugu akomokamo ibyo rero urwo rwego ruhita rumugira ruhita rumugira umuyobozi kubera yuko burya umuntu ushobora kugira umuntu ushobora gufasha abantu umuntu ushobora kuyobora ibitekerezo by'abantu umuntu ushobora guhindura imibereho y'abaturage burya urya muntu aba nubwo yaba atatowe nubwo yaba atashyizwe mu nzego ariko burya urya muntu aba yabaye umuyobozi uko biri kose mu rwego rwe niyo mpamvu rero hatoranywa abantu baturutse mu byiciro bitandukanye ikindi nakongeraho ni amahirwe aba afunguye ariko nanone bisaba nyine yuko ni nk'amahirwe navuga apiganirwa nabyo bizamo ntabwo ntabwo kuko urumva abantu benshi byanga bikunda hari ibirebwaho hari uko abo bantu bashobora kuba bashobora kuba ibyo bintu bakora ariko hari n'ubundi bumenyi buba busabwa wenda nk'uko tani yageze kubikomozaho buba busabwa bujyanye niba nabyita ahari ni hari ibyo uwo muntu yakoze cyangwa se ibyo uwo muyobozi yakoze bishobora no kugaragaza yuko byongerewemo ubumenyi bishobora kugira impinduka zikomeye ku buzima bw'abaturage ariko noneho hari n'ibindi bisa n'ibizamini nanone aba bayobozi bakora kugira ngo babashe kuza gutoranywamo koko ababasha kwitabira kwitabira ayo ayo mahugurwa ibindi bavugaga rero ntekereza yuko ni ibyo bavugaga ngo wenda ibijyanye n'ikiguzi cy'ayo mahugurwa ibyo byo turanashima byishyurwa na guverinoma ya y'amerika binyuze muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya guverinoma y'amerika
urakoze cyane emmanuel reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'amerika aristide wiriwe neza aristide uranyumva mwiriwe mwiriwe uri hehe
jeni ngaha mu burundi bijumbu ikibazo cyawe wari watwandikiye wifuza ko wagira ibyo ubaza uru rubyiruko rw'abanyafurika rumaze ibyumweru bitandatu mu mahugurwa no muri amerika
yego cyane nari nagize ikibazo ntubabaza yego
mu bisanzwe ibyo bintu ni ibintu by'akamaro cyane ikibazo cyanjye cyari iki nashaka kumenya Halo?
Ndakumva baza baza nashaka kumenya yego nashaka kumenya eh byagenze gute kugira abandikwe byagenze gute kugira abashyikiyo umuntu yoshobora kujyamwo gute
mugenzi hari undi mugenzi wawe wari wabajije icyo kibazo barakimusubiza ariko wenda kubera ikibazo ah, cyo kuba mu burundi mutadukurikira neza ku murongo wa fm reka nsabe mu magambo make cyane mu masegonda make cyane taniya mubwire uburyo ah, yifuje kuba yasaba kuba ah, umwe mu rubyiruko rwakoherezwa muri afurika ni iki asabwa
amahoro neza ariside nk'uko nari nabivuze imbere ha- hariho twi- aba- aba- abifuza kuja muri izo mpugurwa biyandikisha ku mbuga ngurukanabumenyi buri buri kwezi kw'icenda muri nyakanga eh, ku mbuga ngurukanabumenyi bwa leta zunze ubumwe bwa amerika canke z'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe bwa amerika mu bihugu tuba turimwo barashira barashiraho eh, barashiraho i- inyunzu navuga nka lien barashyiraho eh, uburyo bwo kwiyandikisha ukiyandikisha ukoresheje izo- izo mbuga ngurukanabumenyi mu kwiyandikisha nawe bisabwa uridondora ukavuga ibyo usanzwe ukora kandi bakiyandikisha no mu cyongereza ukavuga ibyo usanzwe ukora ukavuga impinduka wifuza kubona aho mu kibano cyawe ukavuga uko usanzwe uriko urabikora nk'uko bavuze i- izi mpugurwa zijamwo aba- abasanzwe bariko barakora im- ibyerekeye impinduka mu kibano cabo ukavuga ibyo usanzwe ukora ukavuga n'ibyo wifuza kuzokora inyuma kandi ukavuga uko bijanye n'imigambi inyu- n'imigambi isanzwe ihari itunganywa aho ubaye canke muri afurika canke ndetse no ku isi yose hama nk'uko twabivuze ni ni amahirwe umuntu agira kuko ni- biba nk'ihiganwa kuko yiyandikisha abantu barenga ibihumbi mirongo itatu ariko hagatorwa abantu amajana indwi bivanye n'ibibanza biba bihari iyo rero tumaze kwiyandikisha mu kw'icenda hara- bira- harahera amezi bakabanza baga- bagahitamwo aba mbere mu nyuma bagahitamwo n'abandi kugira mu nyuma mu kwezi ku mwaka ukurikira mu kwezi kw'indwi hashobore kuza abo abo amajana indwi ino
urakoze cyane taniya Ah, aristide ndibaza ko ibibazo wabazaga ubiboneye ibisubizo
ego ndabonye inyishu numvise yuko tuzokwiyandikisha mu kw'icyenda urakoze Imanyene.
Eh, ujye ujya kuri site ya ambasade ya amerika ndibaza ko ushobora kuzabibonaho
ego murakoze cyane urakoze cyane Ah, taniya mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko ah, nsoma eh, ibyo wanditse ah, biri kuri paje ya ah, mandela washington fellowship Ah, uvuga ko ah, wifuzaga ko nyuma y'aya mahugurwa wazashobora gushyira mu bikorwa ah, ah, bimwe mu bisubizo ah, by'ibibazo ahanini bi- bi- bi- bi- bi- bireba abagore urubyiruko ah, gukuraho ubusumbane mu- mu mu kwivuza ah, binyuze mu buryo bwo kwigisha no gukora ubuvugizi ah, kugira ngo ubwo busumbane bube bwavaho Ah, du- ubu ngubu urangije ibyo byumweru bitandatu ibyo bisubizo warabibonye taniya narunze kandi hariho no kumenya hariho na- n'abagenzi banje canke abo usanga bari ngaha banyunganiye cyane cyane ku vyerekeye mu- mu vyiyumviro kuko nari nabivuze mu vyo nkoreramwo cane kwigisha mu vyerekeye kanseri y'ibere kanseri y'igitereko idondoka rijanye n'amagara meza canke nk'uko yavuze ubusumbasumane mu vyerekeye amagara meza ivyo rero jewe ndabikora kuko rimwe dusanga undi muganga ariko kandi narigeze kuba ngo waje narigeze um- um- umwana wanje yaravutse avukana ubumuga ndabona ingene bigoye nubwo uba uri muganga ndabona ingene bigoye ingene abantu bafite ibibazo bitandukanye yaba abo mpora nigisha ibya kanseri abo dukorana baba basanga bafite kanseri cyangwa abandi bafite indwara zitandukanye nk'ubumuga cyangwa izindi ukabona ingene ibyo kwivuza bigorana cyane rero mu byo nashoboye kwiga byanteye intege gusumba kugira ngo nshobore kubona mbega ku byerekeye amakanseri yabaye murengera mu mubano wacu canke ku byerekeye ibyo bindi bibazo yaba indwara zidakira yaba indwara zijanye n'ubumuga canke iki mbega ni iki cokorwa rero kuri ibyo ndumva muri uno mwanya ubumenyi ni kuva ushobora kuba nari mfise ubwa mbere byarashoboye kongerekana kandi ndizera cane ko nzobikuramwo umusaruro
urakoze cyane Emmanuel ntivuguruzwa nawe mbonye ibyakwanditsweho wavugaga ko wifuza ko ubumenyi uzakura muri aya mahugurwa bizagufasha kurushaho guteza imbere imikorere yawe ndetse n'abo mukorana ndetse ukaba wanasangiza ubwo bumenyi abandi mukorana haba ku rwego rw'umurenge ndetse no ku rwego rw'akarere wavuga ko ubwo bumenyi wahakuye buhagije koko cyangwa se hari ikindi kibura witeguye kubusangiza gute abangaba musanzwe mukora
ndabashimiye navuga ko ubumenyi nkuye hano ari bwiza kandi buzamfasha kubera yuko nk'uko natangiye mbivuga naje nifuza kugira ngo nongere ubumenyi menye uko abantu bakora menye iki icyo nakongera mu byo nakoraga ariko nanone no kongera gusangira na bagenzi banjye ubunararibonye nshobora kuba mbonye cyangwa se nungukiye hano kugira ngo tubashe kurushaho gukora neza no gutera imbere ariko ubwo bagenzi banjye mvuga harimo abayobozi abo dukorana ku rwego rw'umurenge harimo ku rwego rw'akarere ariko muri ba bagenzi banjye b'abayobozi harimo n'abayobozi kumanuka mu tugari mu midugudu mu masibo n'abaturage abo ngabo bose tugahuriza hamwe imbaraga zo kugira ngo ibintu bishoboke nk'uko nabivuze mu rwanda mu bintu bikomeye nabashije kwiga hano harimo no guhuza tukamenya ngo ese politiki ikora hano yacu uyigereranyije n'iy'ahandi byagenda gute mu cyo nabonye rero gikomeye ni uko mu rwanda dufite umusingi ukomeye w'imiyoborere myiza turangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika paul kagame imiyoborere myiza dushobora gukoreramo kurushaho guteza imbere kurushaho kwitanga bityo ku buryo abaturage bacu dukomeje ubwo bwitange twatera imbere kandi bigashoboka abanyarwanda baca umugani ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera ariko turi hano nabonye yuko byanyongereye imbaraga binyongerera icyizere binyongerera ishyaka ryo kurushaho gukora no kwitanga kugira ngo tubashe gufasha abaturage by'umwihariko mu rugamba rukomeye turimo rwo guteza imbere imibereho myiza n'iterambere ry'umuturage uri hariya hasi kubera yuko politiki nziza zirahari z'igihugu cyacu rimwe na rimwe hari igihe usanga amikoro akigoye ariko ukwiyemeza kw'abanyarwanda dufatanyirije hamwe tugafatanya nk'abayobozi tugafatanya n'abaturage tugashyigikira izi gahunda nk'uko nabivugaga muri uko kwiga harimo no kureba ukavuga ngo ese iyi gahunda mu byo twagiye twiga bagenzi banjye hari ibyo nabigiyeho ariko nabo nka gahunda nyinshi zo mu rwanda politiki nyinshi zo mu rwanda twaganiraga wabonaga abanyafurika benshi turi kumwe buri wese yifuza gufata iyo politiki kugira ngo ayigiriye ndetse rimwe na rimwe ugasanga bafitiye n'icyizere gikomeye ubuyobozi bw'igihugu cyacu nyakubahwa perezida wa repubulika paul kagame ibyo rero muri kwa kwiga navugaga bituma urushaho kongera kwitekerezaho ukavuga ngo ibi bintu tubikoze neza n'abantu bakanabimenya ariko tukamenya ngo ariko uretse kwirebaho ku giti cyanjye abandi bakubona gute izo mbaraga abantu bakubonamo urazikoresha kugira ngo ubashe kugera ku byo ukwiriye kuba ugeraho
urakoze cyane mu gusoza dogiteri taniya afurika nk'umugabane igice kinini cy'abawutuye ni urubyiruko ndetse ni nako bimeze hirya no hino ku isi nkawe nk'urubyiruko uvuye muri aya mahugurwa isomo cyangwa se ubutumwa waha abanyafurika mu gusoza cyane cyane urubyiruko urwaruka
murakoze cyane iyi cya mbere ni umurengano utekereza urwaruka rwo muri afurika ni uko bakwiye kumenya yuko nuko dushobora niko turashobora kuba dufite byinshi bishobora kuba biduhanga ariko ubutunzi bwa mbere dufite ni twebwe nyine turi batoyi turafite inguvu kandi hariho byinshi dushobora gukura mu bihugu byacu tugashobora kwiteza imbere twebwe icya mbere ni kwikuramo ubwoba tukareka gutinya ariko tugashyirira ku mutima y'uko ibihugu turimo umubano yacu ni rwacu ni twebwe kumenya mbega n'iki kinshobora guterera mpereye ku byo mfite iki ushobora kuzana imyuka muri icyo mfite icya kabiri kwiga gufashanya buriya mu gihugu turabivuga ngo nyamugenda ko ntari ntari miri menshi kumenya kwi- gufashanya kumenya ati mbega ni iki ushobora kwigira kuri mugenzi wanjye kugira dushobore gutezanya imbere Urakoze.
mbega ni iki dushobora kwigira no ku bandi tugashobora gushiramo ubumenyi tuki- tugatezanya imbere muganga tania gahama ineza nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika
murakoze cyane nagira nshime ku butumire urakoze emmanuel ntivuguruzwa nawe akanya katubanye kagufi ariko nagira ngo ngushimire cyane nawe kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika mwakoze cyane icyo nasorezaho ni uko afurika ni amahirwe kandi kurushaho kwiga nibyo byadufasha murakoze urakoze cyane nshimire enjeniyeri patrick wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na nadia taha wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe